murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana
waramutse jeffrey turayahera ku mugabane wa afurika muri uganda abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuze ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kwikiza cya ebola cyagabanije umurindi wo kwandukira abanyagihugu ariko ibimenyesha makuru bivuga ko iyi nyandiko zo mu ibanga byaronse zerekana ko iyo ndwara ishobora kuzoba imaze kwica abantu amajana atanu gushika mu kwezi kwa kane k'umwaka uza uganda imaze kuronka abantu ijana na mirongo itatu n'indwi banduye ebola na mirongo itanu na bane wahitanye kuva uwo mugera utangura kugaragara mu kwezi kw'icenda leta ya uganda yashize muri guma mu rugo y'iyindi minsi mirongo ibiri n'umwe ikomine zibiri zanduye cyane muri uganda arizo kasanda na mubende leta kandi yarategetse ko amashuri yugara imbere y'igihe gisanzwe kizwi mu gihugu cyose amakuru atangwa n'ibimeshamakuru avuga ko hari no kutumvikana hagati y'umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'abatanga imfashanyo ku kuntu amafaranga yo kurwanya ebola ariko arakoreshwa ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika i kampala natali brown yabwiye ameshamakuru ko kuva uwo mugera wongera kwaduka muri uganda mu kwezi kw'icenda amerika imaze gutanga imiliyoni zirenga mirongo ibiri na zibiri n'ibice bitatu z'amadolari ariko aragabisha abo vyega bose muri leta ko amwe muri ayo mafaranga ashobora kuba ariko aja mu mifuko ya bamwe hano muri leta z'ubumwe za amerika abo mu mugambwe w'abademokarate bagiye kuguma bagenzura sena ariko iby'abazotsindira ubwiganze mu n'amashinga amateka ntibiradadanuka gushika kuri uyu munsi wa mbere gushika ubu bimaze kumenyekana ku majwi amaze guharurwa mu n'amashinga amateka abarepubulikani bafise intebe amajana abiri na cumi n'imwe abademokarate intebe amajana abiri na zine haracasigaye intebe mirongo ibiri ibyazo bitaradadanuka gushika amajwi yose arangije guharurwa uwuzogira ubwiganze mu nama nshingamateka asabwa kuzotsindira intebe amajana abiri na cumi n'umunani ku bashingamateka amajana ane na mirongo itatu na batanu bashashe muri rusange muri iyo nama abanyepolitike batari bake muri amerika bavuga ko igihe amajwi asigaye azorangira guharurwa abarepubulikane bahabwa amahirwe yo gutsindira uburongozi bw'inama nshingamateka ariko barushije abademokarate amajwi make haruhande y'ivyo donald trump yahoze ari perezida wa amerika yavuze ko ategekanya gutangaza kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ku munsi w'ejo wa kabiri
washington ijwi rya amerika muri turukiya perezida recep tayyip erdogane yavuze ko abantu batandatu bishwe abandi hafi mirongo itanu barakomereka inyuma y'aho igisasu giturikiye hagati ku mugwa mukuru istanbul ejo ku munsi w'imana yavuze kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ari igitero cy'iterabwoba icegera ca perezida fuwate okute nawe yavuze ko uwaturikije ico gisasu ari umugore abategetsi nta makuru arenze batanze kandi nta muhari uracitirira ayo mabombe akunze ariko kwagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu hamwe n'abagwanyi b'abakirde aramaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi amajana atanu hamwe n'abarenga ibihumbi bibiri bakomeretse muri afghanistan abatalibani batangaje ejo ku munsi w'imana ko abagore muri ico gihugu babujijwe kuja mu bibanza vyo kwinonora imitsi hamwe n'ahakoranira abantu benshi bariko baroga iyi ngingo ije ikurikira iheruka gufatwa yo kubabuza kuja mu maparke no mu bibanza biberamwo amahayanishwa abagore barushirizwa kuzibirwa mu bibanza bikoranirwamwo abantu benshi kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu mwaka uheze abagore n'abakobwa batari bake bakorera muri leta baratakaje ubuzi abandi bahembwa intica ntikize kugira bagume muhira abagore barabujijwe kandi kwifatanya ingendo ndende bonyine batari kumwe n'umugabo bongera bategekwa kwitwikira mu mitwe igihe cyose basohotse hanze y'ingo zabo amashuri y'imiyabaga y'abakobwa nayo nyine yarugawe mu gihugu cyose kuva aba- aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu kwezi kwa munani
washington ijwi rya amerika nayo muri irani ubutungane bwarakurikiranye abandi bantu amajana indwi na mirongo itanu bakomoka mu ntara zitatu z'igihugu kubera imyiyerekano imaze iminsi muri icyo gihugu nk'uko byemezwa n'ibimenyeshamakuru muri irani iyo myiyerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme mahsa amini mu kwezi kw'icyenda inyuma y'iminsi mike afunzwe n'igipolisi ubutungane bw'icyo gihugu bugaragaza ko abantu barenga ibihumbi bibiri bagwiriyemwo abakomoka mu mugwa mukuru teherani bakurikiranywe ko ibi bikorwa bifitanye isano n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda umukozi w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Homo- hormozgane mojitaba naho nyine muri irani yavuze ko inyuma y'imyiyerekano iheruka bakurikiranywe hakurikiranywe abagera ku ijana na mirongo itandatu na bane nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru mizane gikorera kuri interinete muri icyo gihugu ubutungane bwo muri irani bwagiriza abantu bose ibyaha birimwo guhamagarira abanyagihugu kwica kugirira nabi inzego z'ubutegetsi gukwirikiza gukwirakwiza amajambo yo kurwanya ubutegetsi hamwe no konona amatungo y'abanyagihugu
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu banyekongo batangiye guhungira mu rwanda bahunga intambara ibera mu gihugu cyabo hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta nzahunga imirwanya cyose turambirwa nzaje mu mirenge ya kishomanga na na rugeshi ha- mu karere nyine ka rubavu niho ziri kwakirwa n'abayobozi b'imbere Gloria Tuyishime ni umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika turamwumva mu kanya aho muri Kongo kandi inyeshyamba za M23 zaraye zigaruriye umujyi wa Kamuhanga uhana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda tubafitiye n'amakuru y'imikino ntimujye kure abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu baraye bigaruriye umujyi wa Kamuhanga ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ifatwa rya Kamuhanga ryateye icyoba mu baturage bamwe muri bo bahungira mu Rwanda nubwo ingabo za leta ya Kongo zikomeje gutanga icyizere zibemeza yuko zifite umugambi wo kuzarangiza iyi ntambara inkuru irambuye tuyibaze Jimmy Shukrani bakomera igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zirwanya leta ya kongo zafashe umujyi wa kamuhanga uri mu birometero mirongo itatu uvuye igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru uyu mujyi uri ku mupaka w'u rwanda na kongo mu karere ka nyiragongo wafashwe nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo z'impande zombi ahagana mu masaa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru ifatwa rya kamuhanga ryateye icyoba mu baturage baturiye uduce turi hafi yaho bamwe muri bo bahungira mu rwanda nubwo ingabo za leta zikomeza gutanga icyizere zemeza ko zifite umugambi ukomeye wo kurangiza iyi ntambara kuva imirwano yatangira uyu ubaye umujyi wa mbere uhana imbibe n'u rwanda umutwe wa makumyabiri na gatatu ufashe abatari bake babona ko mu minsi iri imbere hashobora cyane ko gukurikiraho nyiragongo yose ndetse n'umujyi ukomeye wa goma u rwanda rushinjwa na leta ya kongo kuba rukorana bya hafi n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi muri iki gihugu bamwe bakabona ko kuba noneho habonetse agace karuhuza n'aho uyu mutwe wigaruriye bishobora koroshya ubwo bufatanye bukomeza kuvugwa ariko u rwanda rukabihakana ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu bwatangaje ko budashobora gusubira inyuma na gato ko intambara ikomeje uko byamera kose avugana n'ijwi ry'amerika majoro wilingoma umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu yavuze ko badashobora na rimwe gutinya icyo yise ibikangisho ndetse intwaro zikomeye izo ari zo zose leta ya kongo ifite hatutarudi hata nta na rimwe twebwe dushobora gusubira inyuma uduce twafashe tuzakomeza kutubamo tuzarindira uwo ari we wese ushobora kuzadutera aho azatera aturuka hose icyo duharanira ni uburenganzira bwa muntu twebwe ntidushobora kwemerera uwo ari we wese kutuvogera uko yishakiye twebwe dufite ibintu bitatu bituyobora tuyobowe n'imana tuyobowe n'abayobozi beza na disipurine ikomeye ntabwo rero dushobora gusubira inyuma na gato n'iyo byagenda bite muri iki gihe ubuyobozi bw'ingabo za leta ya kongo frdc ntacyo butangaza ku byerekeye imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa kongo haba muri teritwari ya rucuru masisi beni n'ahandi ibi birasa n'ibiteye urujijo mu baturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na komiseri kabeya makosa francois umuyobozi w'umujyi wa goma yasabye abaturage bose kuba maso bagafatanya n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurinda uwo ari we wese ushobora guhunganya umutekano mu mujyi kandi bakirinda inkuru z'impuha zizengurutswa ku mbuga nkoranyambaga nabo yise ko bafite umugambi mubishya bakorana n'abarwanya leta kuri ubu ingabo za kongo frdc zashyize ibirindiro byazo bikuru muri teritwari ya nyiragongo ahitwa munigi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'uwashaka kwinjira mu mujyi wa goma jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma urakoze jimmy shukrani bakomera nk'uko mubyumvise muri iyi nkuru rero u rwanda rwatangiye kwakira impunzi z'abanyekongo zihunga imirwano ibera muri kivu y'amajyaruguru izaraye zigeze mu gihugu zinjiranaga mu karere ka rubavu mu mirenge ya bugeshi na busasamana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gloria tuyishime yaraye anyarukiyeyo tuvugana ku murongo wa telefone hamaze kugera impunzi mirongo inani n'icyenda ahaherereye ni ku mupaka w'u rwanda na congo aho bita kabuhanga ni mu karere ka rubavu impunzi ziri kuva muri congo kubera nyine imirwano iri kuhabera amasasa udaca hanyuma impunzi ziri kuva muri congo ziza mu rwanda hanyuma nyine hari kuba igikorwa cyo kwakira nyine izo mpunzi biri gukorwa n'abayobozi b'utugari ba midugudu kugira ngo babashe gutuzwa babashe kubona aho kuba ako karere umaze kuvugaho ka buhanga biravugwa yuko kamaze kwigarurirwa n'ingabo z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu abo bahunga mwashoboye kuvugana hari icyo bakubwiye ku byerekeye imirwano yahabereye n'icyo mu by'ukuri uwo barimo guhunga uwo ari we
yego murakoze cyane twaganiriye na bamwe muri bo bambwiye ko nyine bari guhunga amasasu bambwiye ko baje mu masaha batangiye kuva mu masaha ya saa munani saa cyenda bije saa cyenda bambwiye ko bari guhunga amasasu bari bumvisha ngo noneho ngo babaye menshi cyane hanyuma nyine batangira ku ibiti byabo deja nta n'ikintu bazanye nta n'ikintu bagendanye bumvishe bikomeye cyane hanyuma aba aribwo baza ntabwo bivuga ngo ntabwo uko byavugaga ariko noneho ubungubu biri kuvuga kuko nanjye ubungubu nteze amatwi neza ndi ku mupaka nteze amatwi neza ndi kumva amasasu ariko arikiri kuvuga ubungubu turi kubona imyotsi hakurya ku mupaka ubaye nk'undasumuzo kuko nendaga kukubaza nti ese bameze bate bazanye iki hari abakomeretse hari abagaragara nk'abarwaye esa nk'utanga igishushanyo cy'ibyo urimo ubona ku muntu uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane baje nta kintu bafite mu by'ukuri kuko bakimara kumva ayo masasu bakimara kumva iyo mirwano yakajije umurego hagati y'ubukwa emuventi n'ingabo za fabc bahise bava mu byabo bahigaga yabiguyemo hari bamwe bambwiye ati bakoraga uturimo two mu rugo abandi bati bahingaga abandi bati basaruraga nta kintu by'ukuri bazanye babumvisha imirwano baza birukanka ntabwo nabashije kubona bakomeretse ndacyakora igenzura ndacyagenzura ariko mu bigaragara nuko nta kintu bazanye ahubwo noneho bari kubera ko bagiye bafite imiryango hafi aha ngaha niyo noneho bari kugenda bajyamo kugira ngo babifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'imidugudu ya hano mu rwanda babashe nyine kubona aho gutuza naho abamaze kuhagera ubu ngubu barangana iki gloria urakoze cyane abamaze kuhagera kuri ubu ngubu none ahandi mirongo inani n'icyenda hari abandi bagitegerejwe ntabwo baraza ariko kuri ubu ngubu umubare umaze kugerwamo n'impunzi muri rusange basigaye ko basigaye ko ari mirongo inani n'icyenda
Gloria tuyishime umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aho ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo urakoze cyane urakoze cyane nawe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi noneho tujye mu burundi aho abaturage bageze mu myaka ya za mirongo itandatu bemeza ko imibereho igenda irushaho kuba mibi kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize amashyirahamwe yigenga arasaba leta kwiga kuri icyo kibazo cy'ubukene inkuru ya tiyerive ndayishimiye i kigali mu rwanda kari hari hakiringa imyumbati umuntu harimo imyumbati ikaza ibiharage bikaza abantu barakenye nta kazi bagira abafise akazi nabo bahembwa imishahara mito jewe ikintu mbona mu, mu kibano naho aho mbaye hariho nyine asisigaye rakenye abo n'abanyagihugu basanzwe bashakishiriza ubuzima mu duce dutandukanye tugize igisagara ca Bujumbura baganira n'ijwi rya Amerika bayigaragarije ko ibintu bitera byunyuka mu Burundi birimo ubukene bwo kubura ibyo bafungura hamwe no kudashobora kwivuza ndetse n'ubushomeri bubandanya bwongerekana turakenye turashonje nico gituma duca twomoka tugata abana ruguru tukaca tuza kwicara mu mabarabara aha twicara mw'ibarabara turi abantu b'abamama si vyiza usanga umuntu n'amahera ahembwa ukwezi kudahera cyangwa yinjiza ukwezi kudahera si tumajene n'irengarenga zisigaye zibyimbye ubuzima bw'ubu buragoye nk'umuntu muto muto biramugora kugira ngo ashobore kubaho aronke amahera yo kwivuza kugura ibyo kurya kubeshaho abana babo ijwi rya amerika ryavuganye kandi na barasamaje victor umunyagihugu amaze imyaka mirongo itanu adandaza amagi akaba afise imyaka mirongo itandatu n'indwi y'amavuko nk'uko yabyivugiye akaba afise umuryango w'abana icumi bose bakaba barize ku mafaranga yakura muri urwo rudandazwa rw'amagi gusa akababazwa n'uko abo bana babuze akazi abandi bagakora badahembwa barize bose umuherezi umuherezi ari muri cumi na rimwe nabarihira muri ayo magi gusa kandi ntawe ndagusaba kumenga ngurisha ahantu kubera minerva y'abana kitubabaza cyane cyane cyambabaye ko benshi abo bana biza ntibagire n'akazi baronka umuntu atanga amafaranga y'imfashanyo ko niyibaza none ko abana biga ntibaronke n'akazi urabona hari n'abo batabahemba muri komine yacu ya nyabirahaba ntibabahemba n'ubu barabahanye amezi ashika ane ku bw'uwo musaza barasamaje asanzwe abeshejweho no kudandaza amagi avuga ko ku myaka yiwe n'ubu agikora ako kazi asigura ukuntu yari yizeye ko azohindurirwa ubuzima n'abana yabyaye aho yikoze ahashoboka hose kugira ngo bige uyu munsi bakaba bataramuvana muri ubwo buzima kandi bose barize uko ari abana icumi barasamaje yabwiye ijwi rya amerika ko itangwa ry'ibiturire mu itangwa ry'akazi bigwiriye mu burundi ariyo ntandaro ya byose ko nta mu- nta mwana yoshobora kuvugisha imyaka itatu adafite matirikire ibyo ntivyoroshe yakora ikibazo ukazumva deseye ngo mfise uwanje ukazumva uwundi ngo mfise uwanje nawe yogitora ngo mfise uwanje wambaye ibiturire byo biriho ura- urazi ko biriho ibiturire cyane cyane no kubirwanya ibyo bintu abana iyo bize mu- mu vyakikokora dukeneye ko nabo botera imbere bakadufasha nka jewe nk'abo bana bose nigishije nkabagizerera n'ikapo mw'ibarabara nakamaramara mu kiganiro n'abamenyesha amakuru cashikirijwe hagati muri iyi ndwi n'ishirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi ivy'ubutunzi n'intwari ibereye mu burundi umukuru w'iryo shirahamwe faustin ndikumana yamenyesheje ko mu vyigwa vyakozwe basanga uburundi bufise ingorane zifatanganye zamaze kuba nyinshi zikeneye gutorerwa umuti mu gihe ca vuba iryo shirahamwe ryasabye leta y'uburundi kwifashisha abahinga ni ukuvuga ko ubukene buriko buraba bimwe bita- bamwe bita classe moyenne mu burundi bariko barahera n'uwari umufonctionnaire wese agenda kuva muri bwa bukene bita persone vulnerable classe moyenne ni ukuvuga abantu bashobora kuba hari benshi moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akagwi k'abantu agashomeri mu rwaruka kwihebura ruma ruja hanze rwiruka hirya no hino umengo rwabuze iyo ruva n'iyo ruja ico tuvuga rero leta yoshiraho imigwi grande commission icyo twita aba expert de haut niveau kugira bige umugwi w'ibibazo turafite uko tubibona twese mgubu harageze aho inyishu uwarongoye ishirahamwe parseme amenyesha kandi ko nta bikorwa byo kurwanya ibiturire bihari mu burundi gushika ubu ibyo bikaba ari nabyo bituma ubukene bubandanya kongerekana mu banyagihugu bato bato kuri mikoro y'ijwi rya amerika uku niko abisigura nta politiki wajya iturikira aba mu burundi ntayihari ngira naho bubizana muri deba boza tukavyerekana ntayihari nta nzego ziriko zirakora zibijejwe nta politiki ihari nta bantu ariko barahanwa nta bantu ntuzira aho giturira harya wumva hariya ngo ibi vyononekaye vyaboze vyagize gute hariya abantu ngo subiza abandi ngo uva mu mabanga bijya ntibijya subwana giturire Kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Orikome gishinze kugwanya ibiturire avuga ko umunzani w'ubutunzi mu Burundi umeze nabi agasaba leta y'u Burundi gushira mu bikorwa politike z'iterambere igenda ivuga kuko hari ingingo mperekeza zitegerezwa gufatwa kugira ngo Burundi butaguma ku karongo kamwe mu butunzi ni ukuvuga rero kimwe twita balance komerisiyare ni wa munzane ukoreshwa mu by'ubutunzi uyu munzane rero ni ukuri ntumeze neza na gatoya ni kimwe twita mu gifaransa ko buri desekiribure kandi nibyo leta hari ibyo igomba gukora kandi yize ubwa mbere ibiharuro byerekana ko agataka k'u Burundi gatuwe ko n'abantu bangana na miliyoni cumi na zibiri uko imyaka igenda bagenda bongerekana amashyirahamwe atandukanye atanga ibyiyumviro kuri leta y'u Burundi ko ikwiye gukora inyigo z'iterambere zitegekaniriza uko abarundi bari bariho n'abariko baravuka bazobaho mu myaka iri imbere nk'uko ibindi bihugu bibikora Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze umwanya w'amakuru y'imikino turayahera mu burundi aho ikipe ya basketball runani ariyo yatwaye igikombe cy'imikino yateguwe na banki ya crdb yatsinze dinamo ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo ine mu mupira w'amaguru naho shampiyona y'uburundi yarangirije ku cyumweru ku munsi wa cumi na kabiri ayo makuru yose twateguriwe na desire hatungimana izo nkino zo ku munsi wa cumi na kabiri w'ihiganwa ry'uburundi bwose mu mupira w'amaguru zatanguye kuri uno wa gatandatu aho mu rukino rwari bwitezwe cyane hagati ya vitaro na egrenoi rwarangiye iyo migwi atanumwe ubonye igori ry'uwundi zohabonayo eme amenyereza egrenoi n'aho batatsinze aremeza ko ikibanza ca mbere barimwo aho banganya amanota na bumamuru mirongo ibiri n'abiri kuri mirongo itatu n'atandatu atarota agitakaza aremeza ariko ko ari akazi katoroshe ugiye kuraba ibitsindo uko biko birinjira ugiye kuraba amanota uko ariko aragenda amanota ni make cyane ku migwi bisigura ko ugiye kuraba imigwi yose urabona ko yakenyeye ubu maci ziragoye gutsindana ugiye kuraba n'uburyo dutsindana biragoye cyane nibaza ko nicyo gituma amanota ari make mu zindi nkino zabaye bumamuru yanganije na kayanza united ubusa ku bundi rukinzo yanganije na interstar ibitsindo bibiri ku bindi atletico new oil yanganije na message ngozi ubusa ku bundi tigre noir yanganije na burundi sport dynamique igitsindo kimwe ku kindi magara young boys yatsinze olympic star ibitsindo bibiri ku busa nayo buja city itsinda top junior ibisindo bitatu kuri kimwe urukino rwari guhuza musongati na flambeau du centre rwarungurijwe ku munsi wa gatatu kubera abakinyi ba flambeau bari bakirushe inyuma yo kuva mu rugendo ikinshasa aho bari mu nkino zo kurondera imigwi izitabira amatsinda y'igikombe ca afurika c'abatwaye ibikombe iwabo uwo mugwi w'igitega ukaba watsinzwe na darling motema pembe ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi wari wanatsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bibiri ku busa niwe uzobandanya amahiganwa muri basketball naho kuri uno w'imana niho haba inkino za nyuma mu ihiganwa ryari ryatunganijwe ni banki crdb yariko ihimbaza imyaka cumi imaze ikorera mu burundi dinamo yatanye mu mutwe n'umugwi w'urunani umugwi w'urunani ukaba watahukanye intsinzi ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo ine mu rukino uwo mugwi wasumbije dinamo kuva mu ntango gushika mu mpera umumenyereza wa dinamo olivier ndayiragije aratubwira icatumye batsindwa ikinyuranyo c'amanota mirongo ine n'umunani mu gihe mu minsi iheze urunani rwabatsinze rubasumbya inota rimwe rudende resite yacu yari ntoyi gose yari ntoyi gose na perte de bari zari nyinshi zo gutuma nabo nyerera equipe adverse chibifi profitako chibifi profitako umva amaze kugira defense nini nziza ugera muri attaque ukawuta eh ni cash baragutsinda bakacaje muri yo fatigue rero twari dufise eh ugaca utanga concentration umva equipe chiprofita kuri ivyo bintu Aroni Kagaba amenyereza umugwi watahukanye ico gikombe bakinira yamenyesheje ko urukino rwaboroheye bivanye n'imimenyerezo uwo mugwi uzoja mu ijonjoro rya kabiri rya bar umaze iminsi ukora murazi yuko ubu tuko turitegurira amahiganwa rya ics rya bar imyimenyerezo tugira ni imyimenyerezo idasanzwe ni imimenyerezo ituma tuba konsantere muri vyose tuguma dusubira mu vyo tugira naguma mvuga yuko twitegurira turunwa mugabo igihande kinini twitegurira bar kubera bare ni urwego rwo hejuru urwego rwo hejuru nagone rukaba rukeneye imimenyerezo cyangwa uburyo bwo kwimenyereza cyangwa ibintu byose umuntu ashobora gukoresha mu mimenyerezo bihanitse umugwi w'urunani kuva igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri za kuno kwezi uzoba uri muri afurika y'epfo mu mahiganwa yo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bal urunani rukazotana mu mitwe na cape town tigers nba academy na kenya port authority desire tungimana kigali ijwi rya amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho ikipe ya kiyovu sport ariyo yicaye ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu gihugu nyuma y'umunsi wa cyenda w'imikino jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa cyenda ku wa gatanu habaye umukino umwe kuri stade ya kigali i nyamirambo mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe ya kiyovu siporo yatsinze rayon siporo ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya kiyovu siporo byatsinzwe na isimayeli nshimirimana ndetse na bienveni mugenzi naho igitego cya rayon siporo gitsindwa na yandre onanaye somba perezida w'ikipe ya kiyovu siporo yuvenali mvukehe avuga ko gutsinda rayon siporo ari ibyishimo bidasanzwe ngo kuko abafana bayo bari babashotoye mbere y'umukino twaje kugira ngo ducecekeshe abareba bari baratugize akarima kabo mwabonye ko hari amasanduku bagiye batangaza batwibutsa biriya bya rukuturakaza bari ugutuma umujinya wacu uzamuka hanyuma umujinya wabaye umujinya mwiza kugira ngo twabiberekeye mu kibuga natwe ngira ngo ibyo twari twaravuze dukomeje kubishimangira ni intsinzi n'ibyishimo ku bayovu bose ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itandatu kuri stade ya kigali i nyamirambo habereye imikino ibiri umukino watangiye saa cyenda ikipe ya gorira fc yatsinze gasogi united ibitego bitatu kuri bibiri nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho uwahuje polisi fc na as kigali polisi fc yatsinze as kigali igitego kimwe ku busa ikipe ya rwamagana city yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa kuri stade y'ingoma mukura victory sport itsinda rutsiro fc ibitego bitatu ku busa kuri stade huye i butare ikipe ya bugesera fc yanganyije na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade bugesera naho etensere fc itsinda itsinda musanze fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade umuganda y'i rubavu mu mukino wabaye ejo ku cyumweru ikipe ya apr fc yatsinze sunrise ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cyenda wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri ikurikiwe na rayon siporo ku mwanya wa kabiri n'amanota cumi n'umunani apr fc ni iya gatatu ikagira amanota cumi n'arindwi ku mwanya wa kane hari as kigali ifite amanota cumi n'ane gasogi united iza ari iya gatanu nayo ifite amanota cumi n'ane ikipe ya gatandatu ni polisi fc nayo ifite amanota cumi n'ane musanze fc ifite amanota cumi n'atatu ikaba ari iya karindwi iya munani ni mukura victory sport ifite amanota cumi n'abiri etensere fc nayo ifite amanota cumi n'abiri ikaba ari iya cyenda ku mwanya wa cumi turahasanga bugesera fc ifite amanota cumi na rimwe gorira fc iri ku mwanya wa cumi na rimwe nayo ikagira amanota cumi na rimwe ikipe ya cumi na kabiri ni sunrise ifite amanota umunani rutsiro fc nayo ifite amanota umunani ikaba ari iya cumi na gatatu espoir fc ni iya cumi na kane n'amanota arindwi ikipe ya cumi na gatanu ni rwamagana city nayo ifite amanota arindwi naho ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni marine fc ifite amanota abiri kuri makumyabiri nane n'umwenda w'ibitego umunani yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika reka nshimire na bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wayabegeranirije mwireranwa amahoro n'amahirwe